Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti bakunzi muzindukanye natwe mu gitondo kuno wa mbere kuri mikro muri kumwe na Joy Diane Ninahazwe ngiye kubashikiriza amakuru yo muri kano gatondo tukayahera ku yagezeho irya n'ino ku isi na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
mwaramutse diane ndamutse n'abateze amatwi muri aka kanya turayahera mu yavugwa mu karere k'ibiyaga binini igipolisi muri repubulika ya demokarasi ya kongo carahagaritse abantu bashika kuri bane ku munsi wa gatandatu mu gisagara ca goma umugwa mukuru w'intara ya kivu y'uburaruko mu buseruko bw'ico gihugu ni mu gihe bari mu myiyerekano yiyamiriza umutekano muke urangwa mu karere babamwo bavuga ko bari baje kugandarira urwaruka rwishwe n'igipolisi mu kiringo goma yashizwe mu bihe bidasanzwe by'intambara iyi myiyerekano yasabye abategetsi b'igihugu gufata ingingo zihuta kugira hagaruke amahoro n'umutekano muri ako karere igisagara cya goma kibamwo abantu barenga imiliyoni zibiri kimaze iminsi mu ruhagarara ruterwa n'umutekano muke abantu aho abantu batamenyekanye bitwaje ibigwanisho barashe bongera bica abantu bane mu ndwi iheze muri burkina faso ejo ku munsi w'imana hazindutse humvikana amasasu menshi mu ikambi y'abasirikare bituma haba ubwoba ko hoba hariko haba kudeta umumenyeshamakuru yashoboye gucengetera no kumenya neza na neza ivyabaye yavuze ko abo basirikare basaba guhabwa abasirikare bakwiye no guhangana n'iterabwoba hamwe n'amafaranga akwiye muri ivyo bikorwa abasirikare bavuga kandi ko bakeneye ko ibiro vy'iperereza hamwe n'ibiro bikuru vy'intwaramiheto bitwarwa n'abasirikare basaba kandi kwitaho neza bagenzi babo bakomerekera ku rugamba hamwe n'imiryango y'abasirikare bafiriye mu ntambara basaba kandi guhabwa imyiyerekano ya gisirikare iri ku rugero rw'uburemere bw'urugamba rw'iterabwoba barimo mu ijambo yashikirije ejo ku munsi w'imana kuri televiziyo y'igihugu umushikiranganji wa burkina faso kwivuna bansi eme bartelemi sampore yavuze ko perezida adafunzwe nk'uko hari ababikwirakwije nk'ibihuha yavuze kandi ko ikiri inyuma y'uku kurasa kw'abasirikare kitaramenyekana ariko hari amakuru anugwanugwa atararonka ivyemeza avuga ko kudeta yoba iriko irashigwa mu ngiro muyavugwa mu makungu tuyahereye muri leta z'ubumwe za amerika aho amerika yasohoye itegeko risaba imiryango y'abadiplomate bayo bari i kiyeve k'umugwa mukuru wa ukraine kuva muri ico gihugu kuko uburusiya ngo bushobora gutera umwanya uwo ari wo wose ibi vyavuzwe n'ubushikiranganji bwa amerika bw'imigenderanire n'ayandi makungu ejo ku munsi w'imana amerika kandi yaratanze uburenganzira ku bakozi ba ambasade badakenewe cane kuvayo ku bushake bwabo yongera ahanura abanyamerika bari mu karere ko mu buseruko bwa buraya kuvayo ubunyene yavuze ko itazobasha kubakurayo igihe ruzoba rugeranye ko uburusiya bwarinjiye muri ukraine uburusiya bufise ibihumbi vy'abasirikare ku rubibe na ukraine n'ibiduga vya brende imodokari z'intambara ibikoho vya muzinga hamwe na misile umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire ya amerika arushiriza kuvuga ko arushiriza kuvuga igabisha rya perezida wa amerika ko uburusiya bushobora gutera umwanya uwo ari wo wose uburusiya burahakana uwo mugambi wo gutera ukraine ahubwo bugasaba ishyirahamwe otani guhagarika ibikorwa vyaryo mu karere k'ubuseruko no hagati mu buraya uburusiya kandi bubandanya busaba otani kudahirahira ngo bwinjire kudahirahira ngo ryinjize Ukraine muri uwo muryango hano muri Amerika abantu baharugwa mu bihumbi barakoze imyiyerekano i Washington DC ku mugwa mukuru wa Amerika ejo ku munsi w'Imana bavuga ko banse amategeko ya leta ya Perezida Joe Biden ku kwambara udufukamunwa no guterwa inshanshu za COVID-19 bari bitwaje ivyandiko bivuga ko hakwiye gushigwa imbere urukundo mu gishingo c'amategeko kandi ngo ibihano bidakwiye gushigwa imbere covid cumi n'icyenda imaze kwirahira abantu barenga ibihumbi amajana umunani na mirongo itandatu hano muri amerika hamwe n'abarenga miliyoni zitanu n'ibice bitanu ku isi nzima mu myaka ibiri iki kiza kimaze giteye ku itariki ya cumi na gatatu z'uku kwezi kwa mbere sentare ntayinyuzwa ya amerika yarahagaritse itegeko rya perezida joe biden ryategeka amashyirahamwe akoresha abakozi barenga ijana gucandagwa canke kwama bapimwa buri ndwi mu gihe banse gutegwa izo nshansho za covid cumi n'icyenda mu makuru y'inkino muri burkina faso na tunisiya byararonse itike yo kwinjira mu kiri kimwe cya kane gishiri cya nyuma mu gihe gabo na nigeria byasezerewe ni mu nkino za mbere z'icumunani gishiri cya nyuma zatanguye ejo ku munsi w'imana mu ihiganwa ririko rihuza ibihugu vya afurika mu mupira w'amaguru muri kameruni mu rukino rwa mbere rwahuje burkina faso na gabon iminota mirongo icenda yarangiye urukino ari kimwe ku kindi byabaye ngombwa ko baba binjira mu gutera penaliti burkina faso icitsinda indwi kuri bitandatu urukino rwa kabiri rwahuje tunisiya na nigeria rwarangiye ku ntsinzi ya tunisiya ku gitsindo kimwe ku busa bwa nigeria kuri wa mbere gineya ihura na gambiya nayo kamerune yakiriye izo nkino itane mu mitwe n'amazinga ya komoro iki gice cy'umunani gishiri cya nyuma kizorangira ku munsi wa gatatu ku itariki ya mirongo ibiri na gatandatu z'uku kwezi kwa mbere hamenyekane imigwi umunani izoja mu cya kane gishira ica nyuma ciri higanwa
Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukaba uhejeje kudushikiriza ayo n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko bashobora kongera kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu com nongere ndabashimire ko mwandanye kumviriza ijwi rya amerika risamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ingingo nkurunkuru zigize igice ca kabiri cano makuru kuva mu mwaka w'ishure w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ushira w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri utanguye ntama na rimwe ry'amazi riboneka ku mashure abiri abiri afise uburaro ari ku mutumba witwa kwibuka uri muri komune n'intara ya gitega mu burundi mu kuja mu bwiherero abanyeshuri biba ngombwa ko babanza kwambura zimwe mu mpuzu baba bambaye babikora none kubera iki aha dukora impuzu kubera iyo uvuyeyo hari akanuko kenshi uzanye reka ku mu bakobwa atandukanye ku bantu b'abakobwa na cyane cyane dukoresha amakotegisi umugani kandi birasaba nuko koga minsi yose na cyane cyane aba ni bamwe mu banyeshuri bo ku ishuri ryisumbuye ryigisha ubuhinga ryitiriwe david and maye riri ku mutumba witwa kwibuka uri ku birometero bishika kuri bitatu uvuye hagati mu gisagara ca gitega mu burundi muyagezeho muri make mu gisata ca sport mu rwanda ekipi ya kiyovu sport iracari ku mwanya wa mbere muri shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere naho mu burundi urunani rwaraye rutahukanye igikombe mu ihiganwa ryatunganijwe n'ishyirahamwe rya basketball muri ico gihugu ido n'ido ni mu kanyisasi nongere ndabaha ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya amerika kuva mu mwaka w'ishuri w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ushira uw'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ntama ry'amazi na rimwe riraboneka ku mashuri abiri afise uburaro ari ku mutumba witwa kwibuka turi muri komune n'intara ya gitega hagati mu gihugu c'uburundi abanyeshuri biga kuri ayo mashuri baharara bakoresha amazi bavomye mu mwonga bagatinya ko bashobora gufatwa n'indwara zifatira ku isuku rike mu ishame regidezo ritanga amazi n'umuyaga nkuba mu burundi bavuga ko ico kibazo bakizi ariko umuti waco uri kurirwa inkuru yateguwe n'ijwi rya amerika yifashijwemo n'abakunzi bayo mu burundi mu isomerwa na mugenzi wacu desire hatunga imana ari kigali mu rwanda ayo mashuri yose ari ku mutumba wo kwibuka ku birometero bishika bitatu uvuye hagati mu gisagara ca gitega n'amashuri yegamiye ishengero ry'abagenzi muri ayo harimwo amashuri abiri afise uburaro bw'abanyeshuri barenga gato amajana atatu naho harimo abana bangana uko nta nima ry'amazi riboneka mu mabombo yubatswe kuri uwo mutumba kuva mu mwaka w'ishuri w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ushira w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ugitangura mane nambona adela umuyobozi w'uburaro ku ishuri ryisumbuye ryigisha ubuhinga ryitiriwe david and may ryo kwibuka avuga ko ibura ry'amazi ryatumye hagabanurwa amasaha yo gusubiramwo ivyigwa kubera abana babanza kuja kuvoma amazi bakeneye ivyo navyo akabona ko bishobora kugira ingaruka ku mwimbu w'abana uwo muyobozi avuga ko abanyeshuri bahora basubiramwo ivyigwa kuva saa cenda ariko ubu bahera saa kumi abanyeshuri bavuye kuvoma amazi mu mwonga E, turafise ikibazo c'amazi ni kuvuga caba ingorane ya mbere isuku riraba rike ca tuyavoma mu ku mwonga wa rusengo uwo mwonga nawo duhurirayo na- n'abanyagihugu bava hakurya kwankana hariho umwanya w'ivyigwa baci- baca bahomba e, tize twari tuyitangura saa cenda ariko ubu twaciye twushirako isaha kubera bari kuvoma icitangura saa kumi ibijanye n'utuzu- n'utuzu twa sugumwe bira- biragorana cane kubera ko ayo mazi ntayaba ahari kandi ko eh, abo dufise bavoma bavoma amazi yo guteka gusa ayandi mazi bakoresha mu tuzu twa sugumwe haba gukora mu mashuri haba gukora aho baryama n'abanyeshuri bayivomera kiba ikibazo gikomeye iyo hageze gukoresha utuzu twa sugumwe kuko babanza gukura uduhuzu two hejuru bakadusiga hanze kugira ngo umunuko ntubakurikire mu ishuri abanyeshuri bahiga bavuga ko ikindi kibazo kiboneka iyo hageze kugira isuku y'ivyambagwa kuko baheza bakamesuza amazi atari meza kandi bambara udushati twera nk'uko bishikirizwa n'abo banyeshuri biga mu buraro bw'ishuri ryigisha ubuhinga aha dukora impuzu kubera iyo uvuyeyo hari akanuko kenshi u- uzanye reka ku muntu akaba gatandukanye ni byiza ko ukura impuzu kubera usanga bigoye nyine uri ugiye mu bandi n'akaodere kavuye nyine mu hageze nk'igihe cyo kumesa uduhuzu umuntu afite uduhuzu dukeyi biragoye kweri kubera naho nyene tugenda mu myonga mu migezi iyo amazi ari kuyarondera hama tugaheza tukaza tukamesa twa duhuzu muri ico gihe usanze abanya- ah, abanyagihugu bo mwikati ari benshi usanga uriko urakoresha amazi yo mu munga nayo ntaba ari meza cane ntigaheze ngo kere neza birashika ugasanga kujya ku ntu abantu baba ari benshi kugurana kw'abantu ugasanga ushoboye kuvoma amazi ugasanga yashoboye gucafura ugasanga ateye indwara Nima Adel akurikirana abanyeshuri b'abigeme biga mu gisata bita sawifi cigisha ijambo ry'Imana avuga ko hari n'utugwara abana bagwara yibaza ko tuva ku isuku rike amazi ngaha ntayahari batubabwira bajya kuvoma umwunga ugasanga ntibariko bariga neza usanga n'indwara zimwe zimwe zitera kubera ubukene bw'amazi Eh, nk'indwara bakunda kurwara kenshi ni indwara usanga bariko baravuga ngo bariko bararibwa tuca twibaza ko kenshi na kenshi biterwa n'umwanda congera kuba ikibazo ku bigeme iyo bagiye mu mihango yabo yo mu kwezi nk'uko bishukirizwa n'uno mwigeme yiga muri iryo shuri sawifi ku bantu b'abakobwa na cyane cyane dukoresha amakotegisi umugani kandi birasaba nuko twoga minsi yose na cyane cyane ibyo kandi biratugora mu gihe dushobora kuba twabuze amazi turiyaranja tugasaba hagati yacu tugafashanya ububa yafise agaha mugenzi we ubutayafise agashobora kuyaronka muri ubwo buryo Jean Claude Manirakiza arongoye ishirahamwe Regideso ritanga amazi n'umuyagankuba mu karere ko mu ntara zo hagati no mu buseruko amenyesha ko ico kibazo c'amazi kwibuka caturutse ku mapompo aduza ayo mazi yononekaye uwo mutegetsi muri Regideso abandanya amenyesha ko mu minsi y'imbere ibintu bishobora kuja mu buryo kubera ko ayo masoko y'amazi ariko aratunganywa ndetse n'amapompo aduza amazi akaba yaratumweko Desire Hatungimana urakoze turaza kongera mu makuru y'imikino na sport mu mpera zano makuru tukiri kuyavugwa ku Burundi President Evariste Ndayishimiye yinginga indongozi zo mu mugambwe aturukamwo CNDD-FDD guhagarika ingendo yo gutoteza abandi banyagihugu batari muri uwo mugambwe yabivugiye mu masengesho y'iminsi itatu umugambwe CNDD-FDD wasozere mu mpera z'indwi iheze mu ntara ya Gitega ibindi kuri ino nkuru tubibaza umenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya Eloge Wirikaneza amasengesho arimo abategetsi batari bake n'abatambukanyi babo ku rwego rw'igihugu hamwe no ku mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD aha twavuga abarongoye inama nshingamateka na nkenguzamateka n'ibiro vyazo umukuru wa sentare ntahinyuzwa umuhuza w'abarundi umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD n'abashikiranganji ba leta y'uburundi icegera ca perezida hamwe n'umukuru w'igihugu bwiwe umukuru w'igihugu yashimye cane umwumvikana avuga ko abarongoye bagezeko asigura ko ari igikorwa c'imana ata kuboko k'umwana w'umuntu kurimwo kubw'ibiri mu burundi nakatabonetse nta namwe byakabonetse aho abantu bari babana bakoresheje ibigwanisho bahora bakagwana mu nda bafite ibyo bigwanisho nyine bakagira ikambi imwe bagacungira umutekano w'igihugu umwe akemera akaryama uwundi ariko acunga umutekano akemera agasinzira ni iby'imana zaha iwacu umukuru w'igihugu cy'u Burundi yinginze cyane indongozi kwirinda gutoranya ku butoni abanyagihugu no kubavangura bafatiye ku vyiyumviro vya politike abarundi abenegihugu bakenye byinshi barafise ubukene indongozi rero mubabera amaso akarengane tukavavanure nako tuvavanure no gucisha ku buhomba abenegihugu abagira politiki bagire politiki umwe wese akarangamutima kiwe nta politiki n'imwe ibaho utagira ubuntu utubaha mugenzi wawe utamubungabunga mu buzima bwe iyo si politiki na musenyeri mukuru wa diyoseze nkuru ya gitega simon nta mwana yunga mu bya perezida ndayishimiye basanzwe ari abagenzi mu nkuka ya misa yuguruye iki gikorane kizosozerwa kuwa gatandatu w'iyindwi yashimangiye ko gukumira abantu no mu itangwa ry'akazi bikwiye kuba umugani mu gihugu abategetsi batunganya amateraniro yo gusenga ni mutubungabunge twese iyo tuva tukagera kuko nta mwana n'ikinono kandi mudakandamije cyangwa ngo mwirengagize abatari muri uyu mugambwe wanyu ibyo ni ukuri ndabibasaba nimubanze rero mwemere ko imana iri kumwe namwe by'ukuri kandi ko ibona umutima w'umwe niho muzotaha iwanyu mwungutse mugiye kudukorera atabiturire murinze kutwaka atagukumira abanaka mu kugerageza gusangira ibibanza by'akazi na bose naho koba gake umugambi umwe uzananye igitsure wamuta uburundi mu manga imbere yo kuja kugurura kino gikorane perezida ndayishimiye mu ntango z'indwi yahavuye yerekeza mu kayanza mu buraruko nyene aho yagabishije abategetsi bakumira abanyagihugu bitwaje ubwoko none kuba umukuru ukaba indongozi ugaca wita ko uri ubwoko none wumva uri indongozi y'abandi y'ubwoko bwawe abandi bacabaho batagira indongozi izo ndongozi aho muzozibona zose zizana amacakubiri mu bana ziyitirira ubwoko muze muce mumbwira nta ndongozi tuzopfa twemereye yuko isubira kuba indongozi yitwaje ubwoko muze mumbwire ndabafashe ntazotuneshe mu burundi kuva nyakwigendera perezida pierre nkurunziza aja ku butegetsi mu bibiri na gatanu haratunganywa amasengesho n'imiburiburi gatatu mu mwaka mu bihe vya pasika na noheli hamwe no mu kwezi k'umunani ku giti cy'umukuru w'igihugu n'umuryango wiwe hamwe rero n'ayandi yaba ku rwego rw'igihugu n'umugambi uri ku butegetsi urayatunganya mu bihe bitandukanye ariko wo buri wa kane urangiza ukwezi abagumyabanga ba sendedefudede babwirizwa kuja gusenga mu ngoro zawo mu gihugu cose eroje uri kaneza ijwi rya amerika ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari bamwe mu barundi bakorera imirimo mu misozi miremire ya minembwe iri muri teritwari ya fizi mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo bagiriza abajejwe inzego z'umutekano kubahohotera babita abarwanyi inkuru irambuye na mugenzi wacu vedaste ngabo ari mu minembwe aba baturage b'abarundi barenga ijana bakora imirimo y'ubuhinzi n'iy'ubwubatsi ndetse no gutwara za moto mu karere ka minembwe kari mu birometero birenga magana abiri mirongo itanu uvuye mu mujyi wa uvira bagaragaza yuko bakorera amafaranga ariko iyo batashe basubiye uburundi bafungwa n'inzego zishinzwe umutekano zikorera muri fizi kuko babita imbonerakure abandi redi tabara mu gihe abandi nabo bitwa abagwanyi ba koroneli makanika uyobora umutwe wa twigwana ugizwe n'insorensore z'abanyamurenge ku bw'imana byemfe amaze umwaka wose mu minembwe akora umurimo w'ubuhinzi yabuze uburyo asubira iwabo mu burundi kubera atinya ko ashobora gufungirwa mu nzira no kwambugwa amafaranga yakoreye iyo tuvuye mu minembwe nko mu mukoko bariyeri zibiri uvuye kwa murima bariyeri igira gatatu n'iya kabiri zose iyo bagufashe bavuga ngo uri umurundi zana icyangombwa ukakimwereka mwama bagusaka amafaranga zose waciye bakazikwaka kandi bakagenda bahamagarana imbere bashika imbere naho ibaraka urabereka bakakubwira ngo zana tukwandike mu gitabo yuko ngo usohotse amara kandi bagacavuga ati sandurare izo sandurare mu nzira zose baba bazikunyaze ukavuga ati je ntazo mfise izo mfise ngize bavuga ati kura amahuzu yose nitutagusangamo uhamagara abandi bakohereza ifaranga hanyuma atazibonetse uca ufungwa mu gasha ngo bamwe bari kubavuga ati turi imbonerakure tuvuye kurwana thomas ndagwarukiye nawe ni umurundi ukorera imirimo y'ubwubatsi mu minembwe ashimangira yuko yabuze uburyo asubira iwabo ikibazo dufise nuko tugere ino tuje guca ingero ariko hagera gutaha ikibazo kikaba inzira turadushika mu nzira n'udufaranga twakoreye bakatutwaka tugashika ata kintu tujanye bakadutoteza ngo turabarundi ino niko ndaja kweneza umwana nabuze ukuntu ntaha kubera inzira zabaye nabi cyane ndatiye ati nishika mu nzira n'utwo njanye baramfunga bangirire nabi cyangwa n'utwo njanye batunyake nyine nuko nyine nibyo ntinya kubera uburyo abo barundi bakorera mu minembwe bahohoterwa banyuze mu ibarabara rya fizi uvira usanga bamwe muri bo barimo abanyeshuri biga kuri kaminuza ya minembwe bemera bakagenda n'indege kubera gutinya ko bashobora guhohoterwa sindayibagira fisi yiga kuri kaminuza ya benezeri ya minembwe nka nka jewe igituma inza n'indege mvuye mu nkambi ya rusena nk'umuntu yaronse buruse kuza kwiga kuri universite benezeri de minembwe mbo abaturanyi ntuyemwo kenshi ntibemera yuko turi ku ishuri ku mvo z'umutekano iyo duciye mu ibarabara nk'abantu tujye tuvuga ikirundi badushyira hamwe n'abantu bavuga ikirimi cy'ikinyamurenge urumva twese tuba victime cyo kimwe nk'abanyamurenge kenshi bakunze kutwita amazina menshi baca batwita yuko turi aba dushyigikiye gumino dushyigikiye batwigwaneho abandi bakatubwira yuko turi aba efune tugiye gufasha bamayimayi urumva twese duca tubura ikibanza nyamukuru dushobora kuba turimo aba barundi bakorera imirimo yabo muri fizi hari icyo basaba userukira uburundi muri repubulika ya demokarasi ya kongo turasaba ambasaderi arikisha se wacu yuko yotuvugira akaza dukurikirana ikibazo tugenda duhurana twese abarundi twagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa teritwari ya mfizi kuri iki kibazo cy'aba barundi bahohoterwa ntibyadukundira si mu mihanda ya minembwe yonyine aba barundi bavuga yuko bahohoterwa n'inzego zishinzwe umutekano zibita abagwanyi vedasingabo ku bwaragijwi rya amerika minembwe mutarakivuye epfo amakuru yacu muri kano gatondo tuyabandanirize mu gisata ca sport duhereye mu rwanda aho ekipi ya kiyovu sport ikiri ku mwanya wa mbere ku munsi wa cumi na kane wa shampiyona y'umupira w'amaguru mu kiciro ca mbere mugenzi wacu jean claude munyandinda arabandanya n'ino nkuru yaduteguriye
urwo rukino rwa nyuma rwahuza urunani ya dinamo imigwi ikomeye mu burundi rwatanguye urunani rusumbye bimwe bigaragara umugwi wa dinamo iyo migwi yagiye kuruhuka urunani rufise amanota mirongo itanu n'abiri kuri mirongo itatu na rimwe ya dinamo dinamo naho yagiye irinanata mu tundi duce tw'urukino yaruhiye gutsindwa ku manota mirongo icenda n'atanu kuri mirongo irindwi n'atatu kuko uwo mugwi umenyerezwa na olivier ndayiragije watanguye nabi urwo rukino uwo mumenyereza wa dinamo akaba yemera ko barushijwe igisigaye ngo ni ukwitegurira ihiganwa ry'uburundi bwose rigiye gutangura mu mpera za kuno kwezi tugitangura byatugoye ubwene twinjira muri muri maci nkaho natwe twatanguye buhoro mugabo abandi bace bazana murare natwe umenga bace babira gato mugabo nibaza ko mu minsi iza zizokosora abakinnyi baze baridetermine kugira dutsinde amaci mu mugwi w'urunani hoho kari akanyamuneza ntangere alexi hakizimana ajejwe igisata c'iterambere muri uwo mugwi utwaye ibikombe bitanu muri bitandatu byatunganijwe n'ishyirahamwe rya basketball mu burundi aratubwira ibanga urunani rukoresha kugira bagere kuri iyo ntambwe tubikesha icambere uburongozi uh, dufise abarongoye umugwi bafise umwete n'ishaka no kwitanga by'iterambere rya ekipe yacu amakandi tubikesha staff technique iri elargi uh, y'abantu bakora akazi bakunda kandi bagakora bumvikana amakandi tukanabikesha na, na n'umwete w'abakinnyi hama kandi n'abarorezi badushigikiye bari hafi bumva basunika umukinnyi kugira ngo akore ibirenze ibyo ashoboye muri basketball mu burundi imigwi nka yose iri kwiritegurira ihiganwa ry'uburundi ryimirije eme bitagoye yigeze kuba amenyereza umugwi nserukiragihugu akaba amenyesha ko uburyo bwashyizwe muri urwo rukino buzotuma haba ihiganwa riryoshe cyane ndabona yuko ivo ubunye iri hejuru amakipe yose arakomeye murabona nk'urukino rukoraba uno munsi rwa dinamo n'urunani murabona ko urunani bafise abakinnyi benshi bafise bando tushe ikomeye abakinnyi bashasha barose abavanga urabona ko bafise ivo imeze neza murazi urukino rwabaye hagati ya dinamo na jimukana hari urundi rwabaye yego w'ikivandimwe kemwe na remesha aho remesha yashoboye gutsinda kemwe urumva imigwi yose irakomeye kandi urabona yuko bagize amarokiritima y'abakinnyi batari bake turibaza ko iyi izo biryoshe cyane umugwi w'urunani watwaye icyo gikombe waciye uboneraho gushimira ku mugaragaro kizigenza w'uwo mugwi elvis hakizimana yahagaritse gukina urwo rukino inyuma y'imyaka mirongo ibiri akinira urunani umugwi wiwe wamuhaye agashimwe k'imodokari y'agaciro k'imiliyoni cumi na zitanu mu mafaranga y'amarundi ishyirahamwe rya basketball naryo rimwemerera igitoro azokoresha mu kiringo cy'amezi atandatu mu mupira w'amaguru naho ihiganwa ry'uburundi ryarabandanije ku ndwi ya cumi n'icyenda umugwi wa olympic star watsinze bumamuru ibitsindo bibiri kuri kimwe top junior inganya kayanza united igisindo kimwe ku kindi umugwi wa rekroko wanganije na message ngozi ubusa ku bundi na flambo du centre yatandukanye na buja city iyo migwi yose inganya ubusa ku bundi vitaro itsinda royal fc ibitsindo bitatu kuri bibiri egre noir itsinda musongati igisindo kimwe ku busa nayo umugwi wa atletico new oil ukaba watsinze burundi sport dynamique ibitsindo bibiri ku busa kugeza rero kuri iyo ndwi ya cumi n'icyenda umugwi wa bumamurundi uri mu kibanza cya mbere n'amanota mirongo ine ukaba ukurikirwa na atletico new oil ifise amanota mirongo itatu n'ane ezira tungimana kigali ijwi rya amerika
jean claude munyandinda tuve mu rwanda tuja mu burundi aho mu rw'urunani ari wo waraye utahukanye igikombe mu ihiganwa ryatunganijwe n'ishyirahamwe rya basketball mu burundi watsinze dinamo mu rukino rwa nyuma ku manota mirongo icenda n'atanu kuri mirongo irindwi n'atatu kabaye n'akaryo ko gushimira umukinnyi hakizimana elvis batazira gafyisi yahagaritse gukina inyuma y'imyaka mirongo ibiri yari amaze akinura umurwi w'urunani inkuru twateguriwe na desire hatungimana
mu mupira w'amaguru shampiyona y'icyiciro cya mbere irakomeje guhera ejobundi kuwa gatandatu harimo gukinwa imikino y'umunsi wa cumi na kane ari nawo ubanziriza uwa nyuma w'icyiciro kibanza fazale kuwa gatandatu hakinwa imikino ibiri yombi ibera kuri stade ya kigali nyamirambo umukino watangiye saa sita n'igice ikipe ya kiyovu siporo yatsinze esiporo yefuse ibitego biri kuri kimwe umutoza wa kiyovu siporo christian haringingo avuga ko aya manota atatu bakuye muri uyu mukino ari ingirakamaro kuko yatumye kiyovu siporo yongera kugaruka mu rugamba rwo guhatana igikombe cya shampiyona twagiye twiteguye cyane tuvuga tuti aya manota atatu twari tuyashaka cyane kuko eh, imbere y'uko mu gice cya mbere twaronse amaokaziyo menshi twayarata ariko twagiye guhindura mu gice cya kabiri tuba oporutiniste cyane okaziyo twazironse turazitsinda turatugombora igitego twongera dutsinda n'ikindi kikiduha amanota atatu objectif ni igikombe ni kubandanya duhangana nibaza yuko ekipe iri imbere yacu bata amanota menshi dusumbya n'ubu bagiye gukina natwe tugomba turabe yuko ishobora gutsitana nayo natwe tukaza turavansa kugira dushobore kuguma duhatana kuko urabona ko shampiyona ikiri kure turonsa amanota atatu ashobora kuduha inguvu guhera isaa kumi nanone kuri stade ya kigali nyamirambo hakurikiyeho umukino wahuje as kigali na apr fc aya makipe yombi yaguye miswi aranganya ubusa ku busa ejo ku cyumweru habaye imikino itatu kuri stade ya kigali nyamirambo umukino watangiye saa munani ikipe ya marine fc yagaraguje hagati ikipe ya rayon siporo itsinda ibitego bitatu ku busa nyuma y'uyu mukino hakurikiyeho uwahuje gasogi united na etensel fc waje kurangira etensel fc itsinze gasogi united ibitego bibiri ku busa kuri stade huye butare mukura victory siporo yatsinze musanze fc ibitego bitatu kuri bibiri imikino itatu isigaye y'umunsi wa cumi na kane wa shampiyona iteganyijwe umunsi kuwa mbere kuri stade umuganda i rubavu ikipe ya rutsiro fc irakina na gicumbi fc ikipe ya gorira fc irahura na etoile de leste kuri stade ya kigali nyamirambo guhera isaa sita n'igice nyuma y'uyu mukino hakaza gukurikiraho umukino w'ikipe ya polisi fc na bugesera fc guhera isaa cyenda kugeza ubu kuri uyu munsi wa cumi na kane wa shampiyona ikipe ya kiyovu siporo iri ku mwanya wa mbere ikaba ifite amanota makumyabiri n'icyenda igakurikirwa ku mwanya wa kabiri na apr fc ifite amanota makumyabiri n'umunani as kigali ni iya gatatu ifite amanota makumyabiri n'ane umunani umwanya wa kane hari polisi fc ifite amanota makumyabiri n'atatu rayon siporo ni iya gatanu nayo ifite amanota makumyabiri n'atatu ikipe ya gatandatu ni musanze fc ifite amanota makumyabiri marine fc ni iya karindwi ifite amanota cumi n'umunani ku mwanya wa munani hari mukura victory siporo n'amanota cumi n'arindwi ikipe ya cyenda ni gasogi united ifite amanota cumi n'atandatu rutsiro fc ifite amanota cumi n'atanu ikaza ari iya cumi ku mwanya wa cumi na rimwe turasanga espoir fc ifite amanota cumi n'atanu nayo iya cumi na kabiri ni bugesera fc n'amanota cumi na rimwe gicumbi fc ni iya cumi na gatatu nayo ifite amanota cumi na rimwe etensel fc nayo ifite amanota cumi na rimwe ikaza ari iya cumi na kane iya cumi na gatanu ni etoile de leste ifite amanota icumi naho iya cumi na gatandatu nayo ya nyuma ni gorira fc ifite amanota umunani tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare umubano ukomeje kuba mubi hagati y'ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'uwo mukino mu rwanda na bamwe mu bahoze ari abaterankunga baryo ikinyamakuru impamba akadomo com cyandika ko ishyirahamwe ferwasi ryamaze kujyana mu nkiko uruganda rwa skol rwenga ibinyobwa ndetse na kompanyi yitwa gorira games umuyobozi w'iri shyirahamwe abdara murenzi yabwiye ikinyamakuru impamba ko icyatumye bajya kurega abahoze ari abatera abaterankunga baryo ari uko banze kubahiriza ibikubiye mu masezerano bari baragiranye uruganda rwa sikoro rwahoze ari umuterankunga w'imena w'isiganwa rya turu di rwanda kuko rwatangaga amafaranga agera kuri miliyoni mirongo inani y'amanyarwanda uru ruganda kandi rwateraga inkunga ikipe yitwa saka yaserukaga muri iri siganwa mpuzamahanga rizenguruka igihugu ariko ubu ngubu iyi kipe yamaze gusenyuka uyu mwuka utari mwiza hagati y'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu rwanda na bamwe mu bahoze ari inkoramutima zaryo ukomeje gufata indi ntera mu gihe hasigaye igihe kitagera ku kwezi kumwe ngo isiganwa turu di rwanda ry'uyu mwaka umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri ritangire yari claude munyandinda i kigali
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwari muduteze amatwi aha niho tubaye turabangira amakuru n'ibiganiro byacu byo muri kino gitondo byari biremeshejwe na joe diane ninahazwe yakoze diodone cubahiro yabyegeranije ku izina rya bagenzi banje bose ndabikebanuye ndabifuriza kubandanya mururanirwa mu byo murimo byose naho ubutaha turaza kuba turi kumwe